mwandanya kumviriza ijwi rya amerika miriwe nshuti bakunze muteze amatwi ibiganiro by'iradiyo ijwi rya amerika risa miliyoni washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri sitidiyo gatanu muri kumwe na jowe diane nahazwe ndongoye ibiganiro by'uno mwanya ikaze kuri mwese n'uwamungu mwiza uruzuba rwaratse ibigori biruma ngibyo bipfiriye ku gahinga nta kintu dutoye ni inzara ni yose kabisa twarashonje twarishwe n'izuba turabura uko tugira
aba ni bamwe mu banyagihugu birimizi bo mu ntara ya kirundo mu gihugu cy'u Burundi bafise ubwoba ko inzara ishobora kubatera umwanya n'umwanya kubera ibibazo by'uruzuba rwinshi rwabakiye iyo nkuru co kimwe niyerekeye ubukene bw'ibikoresho vyo mu ishure bwugarije abana bahungutse mu ntara ya makamba mu burundi turazigaruka ko handi hato muraba hagufi y'amaradiyo yanyu nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya amerika abanyagihugu bo mu bice bimwe bimwe by'intara ya kirundo mu gihugu cy'u burundi ubwoba ni bwose ko bashobora guhura n'inzara kubera izuba ryinshi ryabakiye umenyeshamakuru wacu mu kirundo jean bosco ndarurinze aratubandaniriza ino nkuru ahenshi mu ntara ya kirundo abanyagihugu bari mu bikorwa vyo kwegeranya imyimbu y'igice ca mbere c'umwaka w'uburimi mu mitumba imwe imwe iherereye mu ntara kama ya bugesera isa n'itarabwa n'ivyo bikorwa ku mitumba ya Rwibikara Gasenyi Muhuzu na Gatete bafise icizere gike cyo kubandanya babaho aba ni bamwe mu banyagihugu bo muri iyo mitumba iri muri komine Busoni hafi canke ku rubibe rw'Uburundi n'u Rwanda uyu mwaka uruzuba rwaratse ibigori biruma ngibyo bipfiriye ku gahinga nta kintu dutoye nta kurima ibijumpu nta kurima kumbati ntaho dukura imbuto twaba uduharage twaba udusaka nta kintu namba nta namba mw'aka karere dufise emwe inzara ni yose kabisa niho twabibonye iyi suka rero ikurikiye ko irarumbye yose nta kintu dutoraguye twarashonje twarishwe n'izuba turabura uko tugira itongo ryanjye bararima bikuma basubira bikuma nkabura uko ngira ndakushumbika ngaha ku yindi mitumba itari mike biteze umwimbu w'ibigori gusa aha mu busoni ukuntu umwimbu waho umeze umwimbu ku bigori mu bw'ibiharage byarumye biragenda byose ugace ko ngaha mu kibonde magana gutya zuba rwaratse murambi naho riraka mubwo ibigori birahari ibiharage byararumbye ibiharage twarabibuze mubwo ibigori biriho twarabirose ibigori nyine turacumba akagari tukarya cyangwa tugakobora cyangwa tugateka uduhunguriro tugasoromeramo utuboga tukarya abatagize ico bimbura basaba abategetsi gutegera no gufata mu minwe ikibazo cabo ni ukubibashyikiriza nyine bakadufasha bo turonsa nk'imbuto imyaho nk'uduti tw'imyumbati tuturonse tukongera tukororoda tukabona yuko twoja natwe ubu benshi baheze tanzaniya abenshi baheze ubugande kubera iyo nzara none mwotugirira ikigongwe mukadutabariza kubadutegeka bakaduronsa utudufasha natwe ntabona uko tumeze mbere genda cumbitse inzu ya n'abagiriye wairiye gari mu mwaka nyene iyo nzara yatujogonyora abajeje intwaro mu ntara ya kirundo baremeza ibivugwa n'abo banyagihugu remi bigira umusase ni umuhanuzi wa buramatari w'intara ya kirundo ajejwe ivy'imibano kuri iki gice ca mbere c'irima twavuga yuko umwimbu wagenze neza na cane cane umwimbu w'ibiharage kuko mu makomine yose imvura yaraguye naho ariho ibice bikeya gusa imvura itashoboye kuboneka neza ariko muri rusange twavuga yuko umwimbu wabonetse naho kumbure eh, haciyemwo imvura nyinshi yaguye na cane cane ibiharage biriko birera bituma eh, ibiharage vyinshi bibora ariko tugerageje kuraba uyu mwaka vy'ukuri mu ntara yacu ya Kirundo umwimbu wifashe neza abajejwe intwaro baramaze kwiyumvira kazoza kabo bahuye n'ibibazo vy'ihindagurika ry'ibihe n'ubu remi bigera umusasi twaragize inama mu biro kwa buramatari mu ntara yacu ya kirundo turi kumwe n'abasitanteri bose eh, turihihangiro yuko eh, tugiye kuraba eh, dushireho ikigega c'intega bizoza ico kigega kikazofasha cane cane kugarukira kuri abo bene wacu batashoboye kuronka umwimbu ukwiye canke kuri abantu nikora mu makomine atandukanye ni uguhamagarira abanyagihugu gufashanya na cane cane ko mu ntara yacu ya kirundo twagiye tugarukirwa ko n'izindi ntara zaba zimbuye kandi kumbure bataturushije n'umwimbu ko intara yacu nk'uko musanzwe mubizi kuva kera yari ari ikigega cy'igihugu n'ubu rero nibyo turiko turategekanya kugira ngo intara yacu igume irangwa eh, n'urukundo n'umwumvikano mu guhanahana umwe wese ico atashoboye kuronka tubibutse ko intara ya kirundo yahanganye cyane n'ikibazo cy'inzara mu mwaka uheze ico kibazo cyari cyatanguye kuvugwa cyane mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu kikaba carahagurukije inzego za leta nyinshi intumbero yari iyo kugitorera umuti urama si abategetsi gusa bemeza ko hari akarusho muri kino gice cya mbere cy'umwaka w'uburimyi n'abarimyi ubwabo baremeza ko imvura itanga agahengwe yabonetse mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi ry'amerika jean bosco ndarurinze yarakenuye mu ntara y'amakamba naho mu gihugu cy'u Burundi nyine abanyeshuri baherutse guhunguka barafise ikibazo cyo gukurikira neza ivyigwa ico biva ko ngo niki n'ubukene bafise bw'ibikoresho vy'ishure hamwe n'ibifungurwa bidakwiye umenyesha makuru wacu imakamba Chris Munezero niwe tubaza ibindi kuri no nkuru
ngasenyina neza kubera mbashonje Sandrine ni umwana w'imyaka cumi n'itatu yiga mu mwaka wa gatanu ku ishuri rya Kayogoro ya gatatu. We n'umuvyeyi bashikiye mu bukene budasanzwe kuko ni imfashanyo ishirahamwe ryita impunzi HCR risanzwe riha abahungutse bo batayironse kubera bizanye. Igihe twaganira Sandrine ntiyarakiye mu maso. Nyina yarahejeje kumugabisha ko imfungurwa zo mw'ijoro zitaza kuboneka.
ndumva ntamerewe neza ndumva nshonje cyane Urafungura oya kubera ntibatetse batubwiye ngo n'umunsi ntidufungura kubera atabyo barose bateka dufungura rimwe Sandrine ni umuyabaga nk'abandi ariko ntabakerebutse ngo akine nk'abandi bana namubajije igituma adakunda kwegera abandi bana yanyishuye afise amosozi mu maso baguma batubwira ngo tugwe turakenye ngo nta bintu dufise byo kurya nje nkaca mbabara mvuga sinkina neza kubera mbashonje baduha ibyo gufungura bakaduha n'amakaye komine kayogoro niyo ya mbere yakiriye impunzi nyinshi mu ntara ya makamba hejuru y'abizana bitoreshe gutora vuba igitigiri cabo hari abana majana na mirongo itanu bageze kwiga bahatahukanywe n'ishirahamwe hcr mu mwaka urangiye muri bo ibice mirongo itanu na kimwe ku ijana batashe muri komine kayogoro mu gihe komine nyanzarak yakiriye abababa ibice mirongo ine ku ijana ku ruhande rw'abajejwe inyigisho ingorane abo bana bahungutse bafise ntibaziyobewe nk'uko bivugwa na ernest ciza umuyobozi w'inyigisho muri komine nyanzarake harimwo aramaze imyaka itatu harimwo abari bamaze ibi- abaje bama- abari bamaze bamazeyo imyaka ibiri rero umwana yaje asigaye abavyeyi nahashikira mu, mu rugo iwabo usanga ata mirimo bari bafise ubwa mbere nk'abo barafise ingorane z'inzara hama ubugira kabiri naho baragira ingorane z'ibikoresho kuko usanga ata amafaranga bafise nta buryo turaborohereza mu kubasubiza mu ishuri kuko hariho n'itegeko ry'umushikiranganji rivuga yuko umwana wese ahungutse tutegerezwa kumuronderera ikibanza bapfa kudushikira cyangwa bagashikira umuyobozi kanaka tumubwira uburyo abikora kugira ngo umwana asubire mu ishuri asubire yiyumve kandi frederic ndayikunda umuyobozi w'ishure rya kayogoro ya gatatu arasaba abagira neza gufasha nk'uko bigeze kubikora mu gutanga imfungurwa ku mashuri kenshi usanga hageze amasaha ya nyuma arangiza umunsi ivyigwa vya nyuma usanga abana bafise inzara basonza cane hanyuma rero mu minsi iheze hariho ibintu vyahahora bisa kantine scolaire barashobora gufungurira abanyeshure rero kuri ivyo rero abagira neza babonetse bashobora kugarukana bwa buryo bwa kantine scolaire ugasanga abana bashoboye gufungura neza ibintu vy'inzara bigahera hama ikindi twovuga nuko aba bana kenshi usanga batambaye impuzu zimeze neza hari igihe baba bakanye bakenera impu- abagira neza babafasha bakabaha ivyo bambara bizoca bibafasha mu buzima bwabo bwa misi yose hampande y'ubukene bw'imfungurwa n'ivyambagwa abana bahungutse baba bihebuye kandi ntiboroherwa kwisanzura mu bandi kiza ernest avuga ko abigisha bakuru uko bashoboye kugira ngo bafashe mwe n'abo bana biri mu minsi ya mbere urabona ko hari abantu menga barikumiye mengo barihebuye twarateguye mbere twa- kugira ngo turabe yuko ivyo bavamo tugategura inkino abana bakaja ku ku bibuga bagakina komisa rero bamaze kubona ko nabonye hari ivyo bashoboye biha- biravyura urukundo mu bana nabonye rero bagatangura kwiyumva mu ishirahamwe hope 87 rikorera mu gisata c'indero mu bihe bidasanzwe bamenyesha ko batanguye gufasha abigisha mu ntara y'amakamba ivyo bikaba bivugwa na benoit muhimpunzi arongoye iryo shirahamwe ni ukuvuga ni ubumenyi bujyanye n'ibihe bya none bijyanye n'ingene boronsa abigisha ubumenyi n'ubushobozi kugira ngo bari imbere y'umwana atamerewe neza bashobore kumwakira bashobore kumuhuza n'abandi bashobore no kumenya ingorane afise izo ngorane ziboneka mu bana bahungutse bari ku ishure zikwiye umugambi ukomeye aho ni mu gihe mu masezerano ya leta y'u Burundi leta ya Tanzania n'ishirahamwe HCR bitegekanijwe ko mu mezi ya mbere y'uyu mwaka wa 2018 hatahukanwa uyundi mugwi w'impunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu ca Tanzania imakamba Chrissy Munezero ijwi rya Amerika
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi ry'amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kirohetsi ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kirohetsi ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kirohetsi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kirohetsi ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro tubafitiye muri kano kanya tubibandanirize ku kiganiro muri isanga uno munsi mugenzi wacu thomas kamirindi yaganiriye n'umunyamategeko yankuriye iler yakoze ubushakashatsi ku byaha ndengerabutungane mu bihugu vyo mu karere k'ibiyaga binini eh, vyanyuze mu bucamanza mpuzamahanga n'ibishobora kubujamwo muri ivyo vyaha barabiye hamwe uruhara rw'ibitangazamakuru reka abanze adusobanurire hama muce mubandanya mwumviriza ico kihago bakoranye
ku gipande kirebana n'ibyanyuze mu nkiko rero nasanze ko hari abantu baburanishijwe n'urukiko rwa arusha tribunal international pour le rwanda bakoraga umwuga w'itangazamakuru ubwo rero byabaye ngombwa ko mpatinda mvumburamo ibintu bibiri ibyaha bibiri baregwaga hari icyaha cyo gucura umugambi wo gukora jenoside hanyuma bakaregwa n'ikindi cyaha cyitwa gushishikariza abantu gukora jenoside imanza nabashije kureba hari urubanza rwitwa urubanza nyine rw'itangazamakuru rwari rurimo abantu batatu harimo ngeze hasani hakabamo dr nahimana ferdinand hakabamo na jean bosco barayagwiza hanyuma hakaba n'uriya mubiri wakoreraga itangazamakuru nakoreraga rtrm witwaga george rugiyo yego basoma rugiyo cyangwa rugiyo ni rugiyo rugiyo hanyuma hakaba nangeze hasa n'igitangazamakuru cye kangura
abo bose barakatiwe abo bose baratsinzwe barakatiwe
hanyuma bagiye no gufungirwa mu bindi bihugu ariko rero rujya agomba kuba yararangije ibihano bye kubera ko ndumva bari baramukatiye imyaka cumi n'ibiri nuko yarakatiye imyaka cumi n'ibiri arafungurwa we yarangije igihano cye abandi baracyafunze usibye jean bosco barayagwiza nawe witabye imana atararangiza igihano cye
yarapfuye yego hanyuma n'umurambo we baremeye ujyanwa mu bubirigi nimba nibuka neza aho umuryango we ushobora kuba wari iri ku mugabane w'i burayi aho umuryango we wari uri nuko dr nahimana arafunze afungiye muri mari na ngeze hasani ndakeka nawe afungiye muri mari nawe aracyafunze yego nuko noneho rero ibyaha byabahamye ni ugucura umugambi wo gutsemba abatutsi cyangwa ni ugushishikariza abantu gutsemba abatutsi ibyaha byabahamye ni ibihe mu byaha byabahamye ni uko ibyo nahise mvuga byarebanaga n'umwuga wabo w'itangazamakuru ibyo ni byo nagaragaje mvuga gucura umugambi wo gukora jenoside byo barabitsinze ntago icyo cyaha cyabahamye hanyuma icyo gushishikariza abantu gukora jenoside cyo cyarabahamye baragitsindwa ariko hari n'ibindi byaha byinshi bakozwe nuko tugiye muri iyo kadire ngangeze hasani n'ubundi yatsinzwe n'izindi manza zo gukora jenoside akoze igikorwa cyo kwica umuntu burya kanigishe gato jenoside ni uko abantu bakunda ku guhita bayumva uko yanditse muri aya masezerano ariko iriya definisiyo yari yarasobanuro bwayo bwateye imbere niko bavuga ko bwevuriwe ariko burya jenoside ubwayo ni icyaha kitari icyaha cyitwa otonome kuko kugira ngo ukore jenoside hari ikindi cyaha cy'ibanze uba wabanje gukora noneho nyuma umucamanza n'usuzuma akavuga ati uno muntu nubwo nubwo yakoze iki cyaha ntabwo umugambi nyakuri we yari afite ari uwo gukora iki cyaha byonyine gusa ahubwo yari afite n'undi mugambi urenze uwo mugambi bita dore sipesiyare ni abanyamategeko bavuga nk'ingofero ni kumwe wandika i wanditse i idafite ingofero ntabwo kariya kadomo ntabwo uyumva ukora jenoside we azanaho akandi kadomo bita akadomo kitwa kugambirira kuzahaza icyiciro cy'abantu arimo kwica ubundi kera bavuga ko icyo agambiriye ari ukubamaraho ariko twaje gusanga abanyamategeko n'abashinzwe ibikorwa baje gusanga bidashoboka ahubwo ahanini abagambiriye kuzahaza ubwo bwoko kuko kubumaraho byo ntabwo aba yabishobora burya nta ushobora kumaraho ubwoko cyangwa kumaraho icyiciro cy'abantu runaka kugira ngo ukore jenoside hari ikindi cyaha uba wakoze ngeze rero n'ubundi icyaha cyo kwica umuntu hari abantu yiciye kuri komine ruje aho bitaga kuri komine ruje ku gisenyi nacyo cyaramuhamye usibye n'ibyo biberana n'uwo mwuga w'itangazamakuru yakoraga ariko rero nanone dusubiye inyuma mu mateka ntabwo aribo banyamakuru ba mbere bari bahamwe n'ibyaha biremereye cyane gutyo kuko na nyuma ya jenoside yakorewe abayahudi yabaye itwikiriwe n'intambara ya kabiri y'isi yose hari hari uwari ukuriye ikinyamakuru cy'abanazi nawe baciriye urubanza ibyaha biramuhama ibyo bintu byagarutsweho cyane na aruta kuko byamurikiye abacamanza kugira ngo barebe muri make ikintu bita gushishikariza abantu gukora jenoside wifashishije itangazamakuru icyo biba bisobanura imanza zaciriwe kuri tribunal militaire international de nuremberg niyo iyo ngiyo zamurikiye abantu bacaga urubanza cyane haba mu cyiciro cya nahimana etari nk'uko bayita nahimana n'amashumi ye hanyuma no mu rubanza rwa rugiyo yego dr yankurije hilary yakoze rero ubushakashatsi ku bwicanyi ndengakamere mu bihugu byo mu biyaga bigari nibyo byamuhesheje impamyabumenyi y'ikirenga doktora mu by'amategeko ijwi rya amerika noneho duhamagare na moses moses we niba cyane urakomeye se na dogiteri ndamunda mukirije ndakanda mwiherereye mwiriwe kuko turumvikana ku murongo yego reka nawe ahita kwiramukiriza ndagushuje cyane kandi imana iguhezagire nk'uko abashinga ntayo mukunda kubivuga yego cyane n'amahoro cyane n'amahoro cyane nanyu muri mwebwe abandi nanyu nuko rero moses bandanya na cyane cyane nagomba gushyigikira ku kintu cy'itangazamakuru na zewe nk'uko abandi bakora bishyigikira ko bo nka byo naraciye no mu ishuri gatonya ry'itangazamakuru ndasoma ariko rero sindamenya neza ngene nko mu makuru iyo akosheje amategeko ashobora kumuhana nk'amategeko nk'izi z'amategeko amategeko misima mu kumuhana kuko hari igihe y'inkuru ushaka uba wayitohogeje uyikuye nko mu banyagihugu hamuka tuyishikiriza nk'uko uba wayibonye siritere kuba wayiboneye kuri firitere ukayitangaza cyangwa kuba wamaze kuyumva cyangwa kuba wayiboneye nko kumenyesha kure ukayitangaza nko kuba wayibonye hanyuma ukaza wumva mu nyuma haraje nka ankete iyindi ankete iba yakozwe n'abandi bantu ubaza usanga inkuru watanze wewe bashatse kuyopoza kandi mu kuba bari kubaragira opozisiyo ijya nkuru uba watanze usanga bariko baragenda bongeramo cyangwa bakuramo ku nkuru uba watanze na cyane cyane gufata nk'akarorero nko kuri jenoside yabaye nko mu rwanda mu gihugu cy'u rwanda cyangwa mu karere k'ibiyaga bigari nk'igihe cy'intambara byagiyeho sinzi nk'ikintu muzi mugenda mwisunga mu gufata nk'abanyamakuru baba batangaje nk'inkuru iba yavuzwe kandi iba yabaye visibure iba yabonetse siritere nshaka mu ntawe mubitomorere ngene nk'abo nyine bagiye bakata igifungo n'abandi baba bakoze nko ku nkuru kanaka ingene mugenda mubatira nk'urubanza murakoze yewe urakoze mozezi we reka dogiteri hireri yankurije akwisubirize namwumvishe ni n'ikintu nawe usanzwe uzi kigenga itangazamakuru kugenda isi nigeze niyiga hari ikintu bita etike ni ukuvuga kugira ubunyamwuga ukaba udashobora kuba watangaza ibihuha cyangwa utangaze ibintu bipfuye hanyuma muri ruriya rubanza muri ziriya nkiko zabereye arusha abantu b'abanyamakuru baburanye ni n'ahima ni ambabarire ni rugiyo nk'umunyamakuru yari animateri ni umushyushyarugamba niko mubita ye ni umushyushyarugamba rwose kuri radiyo rtr niba yakoraga
na ngeze kuri ngeze ntibyari bigoye kuko ikinyamakuru cye cyari cyo gitwaye mu mufuka bwite kuko niwe wari kontabure akaba redagitera shefu ni ukuvuga umumenyeshamakuru w'ibanze rwose ibyari birimo yabibazwaga neza nk'aho ari ibye nta kuvuga ngo undi munyamakuru wamusinyiye ku buryo niyo haba undi wamusinyiye niwe byagaragara ko ari we nyiri ikinyamakuru nta kubishidikanyaho hanyuma n'ahimana we ntabwo yigeze aburana nk'aho ari we wanditse inkuru ahubwo yaburanye nk'aho yari muri konseye nasiyonari yari muri bodi bodi bayita ni ukuvuga inama nyobozi reka tuvuge inama y'ubutegetsi inama y'ubutegetsi ya rtrm noneho abazwa ibyaha byakozwe n'uwitwaga ni fokasi habimana yego n'ibyakozwe na bemeriki valeri waje no kumutangaho ubuhamya yaje gutanga ubuhamya hanyuma hari n'ibyavuzwe na habimana evariste mwamwitaga kantano icyo gihe toma ye ni kantano habimana evariste niyo mazina ye nyakuri ubusanzwe ariko yaje kuyahindura yiyita kantano ni izina yamaranye imyaka myinshi nibyo yasinyaga kantano ariko burya muri leta siviri ye hari harimo habimana evariste yego
ibyo rero yabiburanye nk'aho muri duruwa tugira prinsipe yasobanura ikintu bita hari icyaha hakaba n'uburyozwa cyaha icyaha ni nk'uko ushobora kugenda ukiba inka y'umuntu yego ariko iyo wibye inka y'umuntu hari umuntu ushaka nko kuba yakugururiye imyugariro
akaguha inzira
akaguha inzira urya muntu nawe abazwa icyaha nawe aba yakoze icyaha mwagikoranye nirwo tukareba kuti yagikoze uwo mufatanyacyaha we yagikoze ari ishumi we bita kompurise cyangwa yagikoze bafatanyije we bita kotere cyangwa se ni shebuja bamwoherereje kujya gukora ibyo byaha abikora mu izina rya shebuja babyita resiponsabirite di shefu iyerarishike noneho shebuja w'umunyacyaha iyo atabashije guhana uwo munyacyaha bivuga nk'aho ari we wamukuvuye wamutwikiriza ukavuga ko basa naho baba bafatanyije kuko iyo umuntu utegeka akoze icyo cyaha wowe uba ugomba icya mbere iyo uzi ko umuntu utegeka azakora icyaha urabimurinda ukamuzitira noneho iyo umaze kumenya yuko yagikoze utabashije kumubuza uramuburanisha cyangwa ukamurega dore umuntu wankoreraga yibye inka ni mu mufate akibazwe iyo utamujyanye ku rukiko iyo nka mwese murayibazwa ni uko byagendekeye rero byagendekeye n'ahimana n'ahimana naho se barayagwiza
barayagwiza yagiye yari ari nawe muri bodi yari ari mu kintu cyitwa komite d'initiative yashyizeho
rtlm rtlm nabo babazwaga kuri iyo regime ya responsabilité du chef hiérarchique
hagati aho ngaho ariko nanone hari akandi twari twibagiwe kuvuga kuri barayagwiza we nta n'ubwo yigeze yicara mu rukiko yaravugaga ati sinrwemera barinze bamukatira atajya imbere y'abacamanza baragwiza burya yari umunyamategeko wo mu rwego rwo hejuru wize muri sisiteme itari romanogeri manike cyangwa kamono yize muri sisiteme bita sisiteme kominisite duruwa yo mu burusiya amategeko yarayametirizaga ariko impamvu atemeye ruriya rukiko ni uko porosedire zo kumufata zari zitari zubahiriza amategeko kuko nibyo ntabwo yafashwe ku buryo bwubahiriza amategeko
icyo ngicyo nacyo ndumva yaragitsinze hanyuma bituma bamugabaniriza ibihano kubera iyo ngingo yego
yahagaze nk'umuntu wigometse ku rubanza ariko akagenda duruwa nayo igira limite kuko iyo porosedire yishwe bashobora guhagarika urubanza ariko ruriya rukiko rwaravuze ruti nubwo muvuga ko porosedire yapfuye poroke yaravuze ati ibi bintu dukurikiranye ni ibyaha ndengakamere birenze igipimo ntabwo umuntu twareka guhana umuntu uri responsable y'amamiliyoni cyangwa y'ibihumbi by'abantu kubera ko gusa batamufatiye bamufunze iminsi irenzeho umwe cyangwa ibiri ku minsi yateganyijwe muri prevention preventive muri imprisonnement preventive ni ukuvuga mu gihe cy'ifunga ry'agateganyo ry'agateganyo bamutindanye muri kameruni agera impuza agera agera rushya byaratinze yanacaga n'amafaranga menshi cyane avuga ati ngewe mwamburije kwikorera akazi kanjye kandi ndi umwere nuko porokiyeri atanga atanga indayabukuru y'uko barayagwiza naramuka atsinze urubanza azishyurwa amafaranga menshi yarutsindwa bakamugabanyiriza igihano aratsindwa noneho bamugabanyiriza igihano
ariko ubundi iyo bigenda kuri iyi ubundi muri duwakomeye ari gufungurwa iyo ari ibyaha bisanzwe ari gufungurwa yewe biriya byo n'indengakamere nk'uko nyine nawe ubivuga mu bushakashatsi bwawe kandi ni icyaha cya jenoside mu gifaransa bavuga ko ari crime de crime ni ukuvuga ni ubwicanyi mu bwicanyi mbese babuze nuko babivuga nimba ntibeshye icyaha cya jenoside cyaje muri ino minsi ku rukiko rwa aho tugereye muri ICC bikishwe gutyo ko ari crime de crime ariko kitari cyaba n'icyaha kigikoreshwa muri neoloji kikiri ijambo risanzwe gusa nabwo nka Wilson Churchill avuga ati ni crime sane ariko muri kiriya gihe yaburanaga barayagwiza biriya byaha uko ari bitatu byaba bifite porote zingana mu rubanza rwa kajerejeje juvenali bavuze ko biriya byaha uko ari bitatu icyo gihe byari bitatu byabaye bine bavuga bati nta kubidisitenga byose byibasiye inyoko muntu
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nuko rero nshuti bakunze b'ijwi rya amerika uretse ico kiganiro muri isanga mukurikira kuva kuwa mbere gushika kwa mungu isaha cumi ku masaha mu burundi no mu rwanda hari ibindi biganiro bitandukanye tubashikiriza muri vyo harimo ikiganiro iwanyu mu ntara kiba kuva kuwa mbere gushika kwa gatanu igice isaha indwi zuzuye neza ku masaha yo mu burundi no mu rwanda muri ico kiganiro turibanda ku makuru avugwa hagati mu gihugu c'uburundi ndetse no mu rwanda tutibagiye amakuru avugwa mu ntara zitandukanye mukagira rero ico mushaka gushika gushikiriza muri ico kiganiro mushobora kutwandikira kuri radio yacu arubaze gmail akaburungu com ijwi rya amerika turi kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com ivyo biganiro vyose tubatunganiriza murashobora kubisangaho hama mukagira n'ico mubivuze ko muciye kuri iyo adrese yacu ya gmail twabwiye ariyo radio yacu arubaze gmail akaburungu com mu kanya turaza gusa nk'abahana agahindukira mu biganiro twari tubafitiye muri kano kanya imbere ko dusezerana ariko nshimira abamenyeshamakuru bacu batandukanye ku nkuru zitandukanye badushikirije muri zo mwumvise yuko abanyagihugu bo mu kirundo ni mu gihugu c'u Burundi bafise amakenga kw'inzara izohava ibatera bivanye n'uruzuba rwinshi rwabakiye nayo mu ntara ya Makamba nyene mu gihugu c'u Burundi abana bahungutse bugarijwe n'ubukene bw'ibikoresho vyo mw'ishure co kimwe n'ibifungurwa ngo ntibagishobora gukurikirana ivyigwa neza yakoze mugenzi wacu fatuma alimasi kalala yari muhinga bw'ivyuma na lidiane nahazi washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ndabifuriza kuranirwa mu banyu no mu vyanyu tuzosubire ejo igihe c'isaha indwi mu kiganiro iwanyu mu ntara